Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. sagaleen ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan kibxata guraan dhala 25 bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan antuu jibee horaati sagantaa keenya har'aa keessatti qophii keenya waa'ee uummata oromoo kanaan fiilmii afaan oromoo abbaa malkaa jedhamu eebbifamuusaa abbootiin murtii naannoo amaaraa hidhamanii turan gadhiisamuu isaanii raashaan halkan edaa yuukireen irratti haleellaa geggeessiteen lubbuun namaa galaafatamuunsaa kanneen har'aaf qindeeffanne keessaati hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma guutummaa oduuf bafaqaaduu moroodaa.
bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti abbootiin murtii hidhamanii turan hundi gallakkisamuu isaanii waldaan abbootii murtii naannoo amaaraa beeksisee jira. Bakka bu'aan waldichaa obbo Biraanuu Asaasaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti haala hin beekamneen abbootiin murtii naannicha keessatti ji'a onkoloolessaa darbe kaasee hidhamanii turani. Abbootii murtii hidhamanii turan kana keessaa tokko kan ta'an godina Goojjam Bahaatti aanaa innabsee saarmidiriitti abbaa seeraa kan turan obbo Zalaalem Tamachee ji'oottan afurii fi erga ittuu mana murtiittiin dhiyaatan hidhamanii booda gallakkisamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Amaaraa obbo Aalem Aantaa Aggidoorraa ibsaa argachuudhaaf yaaliin taasise hin milkoofne. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti mirgi abbootii murtii sarbamaa akka ture ibsee manni maree bulchiinsa naannoo Amaaraa dhiyeenya kana seera mirga abbootii murtii kabachiisu baasuun isaa tarkaanfii gaarii akka ta'e eereera. Karaa biraatiin godina Goojjam Kaabaa aanaa Gonjaa Qolalaa keessatti amajjii shan bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti garee hidhattootaa faannoo jedhamee beekamuun butamanii kan turan. Barsiisonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kooree gallakkisamuu isaanii maatiiwwan barsiisotaatii fi barsiisonni gallakkisaman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisonni qabamanii turanii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii warreen isaan butanii turanii akka hojii barumsaa irratti hin hirmaanne akeekkachiisa kennuudhaani erga butamanii guyyoottan saddeet booda akka isaan gallakkisan ibsuu isaanii asteer misgaanaaw gabaasteetti.
Abbaan alangaa mana murtii addunyaa gara biyya Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongootti imaluun isaanii gabaasameera.
Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Kaariim Kahanii magaala guddicha Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo Kinshaasaa kan ga'ani erga gareen finciltootaa M23 jedhamuu fi waraana biyya Ruwaandaatiin deeggaramu baha biyyattii keessatti bara 2021 asii yeroo jalqabaatii fi magaalota gurguddoo lama qabachuun isaa mirkanaa'ee booda. Kaariim Kahaan akka magaala Kinshaasaa ga'aniin ibsa kennaniin baha Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti haalli mul'achaa jiru akka isaan yaaddesse ibsaniin gareen hidhatee fi waraanni mootummaa kamiyyuu gareewwan finciltootaa wajjiniin hariiroo qaban kamuu seera namoomaa addunyaatii fi abboomamuu qabu jedhaniiru. Uummanni Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo akkuma uummata Yuukireen, uummata Israa'elii fi Palestaayin akka shamarran yookaan dubartoota Afgaanistaanii kanneen bakka guddaa qabanuudha kan jedhan abbaan alangaa mana murtii addunyaa turtii magaalaa Kinshaasaa keessatti taasisan kanaan pirezidaantii Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo Filiks Tashisekeedii ministiroota mootummaa Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongootti bakka buutuu barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Binooto Keetaa bakka bu'oota hawaasa siviilotaatii fi maatiiwwan warreen miidhaan irra ga'e wajjiniin akka mari'atanu waajjirri isaanii qibxataarraa beeksisee jira. Manni murtii yakka addunyaa dhimma yakka Riippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti raawwate ilaalchisee qorannoo kan jalqabe bara 2002 keessa yommuu ta'u ergasii asii yakkaawwan biyyattii keessatti raawwataniin walqabatee namoottan sadii irratti murtoo adabbii dabarsee jira. Bara 2023 immoo yakka bara 2022 kutaa kaaba kiivuu keessatti raawwate irratti qorannoo jalqabee jira. Daawwannaan abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti taasisaa jiran dhimma qorannoowwan taasifamaa jiran wajjiniin kan wal qabate ta'uunsaa ibsameera.
Walitti bu'iinsa olloota keeniyaa kanneen turkaanaa keessaa kudhanii ol galaafateef hedduun achi buuteen akka dhabamu taasifame keessaa kanneen oolan horsiisee bultoonni kuma kudhanitti lakkaa'aman qe'ee isaanii kutaa daassanich keessaa gara Itoophiyaatti dhiisanii baqachuu isaanii bulchaan naannoo isaanii ibsaniiru. Jiraattonni VOA'tti akka himanitti hokkara itti dabalaa sodaa gamasii baqatan. Gama biraan aangawoonni keeniyaa erga namoonni hidhatan daangaa qaxxaamuruudhaan hokkara kaasan jedhanii booda akka nagaa eegumsa guddaa cimsuu isaanii beeksisaniiru. gara oduu itti aanutti ennaa ceenu immoo raashaan yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti yuunaayitid isteetsi dhiyeessite simattee jirti.
yuunaayitid isteetsi walwaraansa raashaatii fi yuukireen keessatti adeemaa jiru mariidhaanii xumuruun akka barbaachisu ibsuudhaan mata duree daandii nageenyaa jedhu jalatti yaadni dhiyeessite yaada madaalawaadha jechuudhaan raashaan qibxata har'aa ibsitee jirti. yuunaayitid isteets mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada murtoo sarara afuriin dhiyeessite kana keessatti namoottan walitti bu'iinsa biyyoottan lammanii keessatti du'anii fi gadda ishee ibsite dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa fi nageenya addunyaa mirkaneessuudhaaf jecha akkaataa waldhabdeen biyyoottan lammanii karaa nagaatiin furamu irratti akka hojjetu gaafatteetti. yaannii fi murtoonni mana maree nageenyaatti dhiyaate kun daandii gara nageenyaatti nu geessuudha kan jedhani mana maree nageenyaatti bakka buutuu yuunaayitid isteet kan ta'an doorootiishiin murtoo darbe kana akka meeshaa yuukireenii fi raashaa keessatti nageenya ittiin ijaarrutti fudhachuu qabna jedhaniiru. dubbii himaan masaraa mootummaa raashaa dimitirii peeskoo fi ijjannoon yuunaayitid isteets qabatte fedhii dhugaa nageenya mirkaneessuuf qabdu kan agarsiisudha jedhaniiru yaada nageenyaa yuunaayitid isteetsiin dhiyaate kana biyyoottan mana maree nageenyaa keessa jiran kudhan kan deeggaran yommuu ta'u raashaa fi chaayinaan yuunaayitid isteetsii wajjiniin dhaabbataniiru biriteenii fi biyyoottan awurooppaa afur sagalee kennuurraa of qusataniiru. faransaayii fi biriteen yaada yuunaayitid isteetsiin dhiyaate irratti murtoo dabarsuun akka yeroo biraatti darbu gaafatanus sagaleedhaan fudhatama dhabuun isaanii beekameera. faransaay biriteen deenmaark giriikii fi siloovaaniyaan yaada kennan keessatti yuunaayitid isteetsi rakkinicha walitti bu'iinsa raashaatii fi yukureenii jettee ibsuu hin qabdu weerara guutuu federeeshinii raashaatiin yukureen irratti raawwate jedhamee ibsamuu qaba jechuudhaan gaafataniiru. barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii antooniyoo guutarees guyyaa kaleessaa magaalaa jeenevaa keessatti ibsa kennaniin biyyoonni akkaataa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin waldhabdee kana xumuruu fi nagaa haqa-qabeessaa fi waaraa'aa ta'e mirkaneessuu fi seera idilee addunyaa fi murtoowwan yaa'ii waliigalaan wal simachiisuudhaan galmaan ga'uu fi carraaqqii kamiyyuu qusachuu hin qabnu jechuun isaanii gabaasameera.
raashaan kaleessa halkanii kaasee haleellaa yuukireen irratti raawwachaa jirtuun namootan madaa'uu isaaniif gamoowwan rukutamuu isaanii aangawoonni mootummaa yuukireen beeksisaniiru.
haleellaan kun kan raawwate kutaa kiivii fi samuunii keessatti ta'uusaa kan ibsani aangawoonni bulchiinsaa mootummaa yuukireen humni waraanaa biyyattii xiyyaaroowwan nammalee yookaan diroonota hedduu qolachuu isaanii beeksisaniiru. maayikoolaa kaalaashinyeeki bulchaan kutaa kiyeevi qibxata har'aa akka jedhanitti haleellaa raashaa kanaan kan miidhaan irra ga'e dubartiin waggaa 44 hospitaala kan seenan yommuu ta'u mannoottan jireenyaa hedduunis barbadaa'aniiru. aangawoonni kutaa suumii keessa jiran gama isaaniitiin akka jedhanitti humni waraanaa yuukireen diroonota torba qolatee fashaleessus haleellaa kuticha keessatti raawwateen namoottan lama miidhamanii mannoottan jireenyaa waloo yookaan appaartimentoonni lama immoo barbadaa'aniiru kutaa cheerkaasii keessatti diroonawwan raashaa digdama ta'an barbadaa'uu isaanii fuula telegiraamii irratti kan ibsan bulchaan kutichaa iyyoor taabureetis haleellaa raashaa kanaan kutaa isaanii keessatti miidhaa namootan irra ga'e hin ibsine Diroonota Raashaa haleellaadhaa fi bobba'anii 213 keessaa 133 barbadeessuu isaa kan ibse waraanni mootummaa Yukureen misaa'iloota Kuriis jedhamanuu fi Raashaa irraa dhukaasamanii jaha qolachuudhaan barbadeessuu isaanii beeksisaniiru. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa gama isaatiin kutaa Yukureeniin daangessamuu fi Biriyaansiik jedhamu keessatti diroonota Yukureen 20 halkan kaleessaa qolatee barbadeessuu isaa ibsee jira. Bulchaan kutaa Biriyaansiik Aleksaandar Bogomaas teelegiraamii irratti ibsa kennaniin diroonota Yukureen kanaan miidhaan qaqqabe akka hin jirre ibsuu isaanii maddi oduu Rooyiters gabaaseera.
gara gabaasataa nutti ennaa ceenu pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp wal waraansa yuukireeniif raashaa gidduu yuukireen keessatti geggeeffamu dhaabsisuudhaaf waliigaltee argamsiisutti dhiyaachuu isaanii ibsanii jiru kunis guyyaa guutuu walga'ii waayit haawus keessatti hoogganaa faransaay imaanu'eel maakiroon waliin taasifameen booda awurooppaan ga'ee guddaa akka fudhattu gaafataniiru paaris immoo mooskoo irraa mirkanii dabalataa akka argattuuf dhiibaa jirti annitaa paawul waayit haawus irraa akka gabaaste jaalannee dhiyeessa.
simannaa saffisaa booda kallattiin gara dhimmaatti kaseenan pireezidaantiin faransaay walga'ii waayit haawus qooda guddaa qabu kanarratti waraana yuukireen xumuratti tolchuu irratti mari'atan pireezidaant doonaald tiraamp waraana kana xumuruuf fedhii waliigaltee uumuu qaban tarkaanfachiisuudhaan waraana wiixata kaleessaa waggaa sadaffaa gaddisiisaa ta'e guute sanaaf hojjetaa jiran. kunis albuudaa murteessaa ta'an kan yuukireen waliigalteen kun akka dabalatu dubbataniiru waliigaltee tiraamp jedhan kun torban dhufu dafee pireezidaantii yuukireeniin mallattaa'uu akka danda'u dubbataniiru.
gama lachuutiin walamantaa dhabuun guddaan jira kanaaf amma giddu galuun koo gaarii kan ta'e garuu waliigaltee uumuu karaa baay'ee raashiyaa fi gaarii akka ta'ee fi raashiyaa karaa gaarii ta'een gaggeessuu itti fufuun raashiyaadhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee yaada kana gochuu qabda garuu waliigaltee gochuu akka barbaaddu dhuguma nan amana dogoggora ta'uu danda'a garuu waliigaltee uumuu barbaada jedheen amana.
pireezidaantiin faransaay imaanuweel maakiroon caalaatti of eeggannoo kan qaban yoo ta'u tiraamp waajjira ooval kan waayit haawus keessatti yeroo awurooppaan yuukireeniin liqiidhaan deeggarte jedhan sirreessaniiru achiis waa'ee mooskoo amanachuu san akeekkachiisa kana kennaniiru.
My strong point was to say, let's try to get something first, which is which can be assessed, checked and verified.
Qabxiin cimaan qabu jalqaba waan tokko argachuuf haa yaallu innis kan madaalamu sakatta'amuu fi mirkanaa'uu danda'u ta'uu qaba akkasumas yeroo gabaabaa keessatti wal amantaa gahaa akka ijaarru haa mirkaneessinu kunis bakka itti hirmaachuuf qophiitti taanudha. Waa'ee Faransaay yoo ilaalle waahillan koo Awurooppaa baay'een itti hirmaachuuf qophiidha. Garuu deeggarsi Ameerikaa kun nu barbaachisa. Sababiin isaas kun qaama amanamummaa nageenyaati. Wabiiwwan kun immoo dandeettii waloo ofirraa ittisuu keenyaati. Akkasumas pirezidaantichi dandeettii kana qabu jedhee yaada.
Hoogganoonni lamaan walga'ii isaanii irratti qabatamaan maal akka raawwatan xiinxaltoonni dubbataniiru. Wiiliyaam Poomeraans giddugala Wiilsan keessatti gameessa.
It looks like they agreed to have European peacekeepers raashiyaa fi yuukireen gidduutti nagaa eegsisuuf nagaa eegdonni awurooppaa akka hojiirra oolan waliigalan fakkaata dhimmoonni gama biroo baay'een dhuguma ani qabaachuu hin dandeenye jiru garuu eeyyee waliigaltee nagaa qabaachuu akkasumas waliigaltee raashiyaa fi yuukireen gidduu jiru hojiirra oolchuuf meeshaalee nagaa eegsisan fayyadamuuf yaaliin taasifamaa jira pireezidaantiin yuukireen abdii qaban ibsanii barbaachisummaa gahee waashintan cimsanii dubbataniiru.
Our teams are already working productively.
Gareen keenya duruu waliigaltee diinagdee kan Waashingtanitti mallatteessu jennee abdannu irratti United States waliin hojjechaa jiru. Akkasumas pireezidaant Tiraamp irraa dhuguma dhagahamuu barbaanna. Sababiin isaas uummanni keenya hundi, maatiin keenya hundi baay'ee yaaddaa jiru. ameerikaa irraa deeggarsi ni jira ameerikaan hoogganaa addunyaa bilisaa ni taatii dhuguma dhugaa jiruun sinitti hima uummata keenyaaf walumaa galatti jireenyaaf deeggarsa Ameerikaaf gargaarsi Ameerikaa hafeera.
Garuu hoogganoonni addunyaa biroon Yuukireen marii sadarkaa olaanaa Saawud Arabiyaa keessatti Waashintanii fi Mooskoo gidduutti taasifamurraa dhabamuu isheetiif yaaddoo qaban ibsaniiru. Pireezidaantiin Tarkii Reesep Taayib Erdogan akka jedhanitti.
yapılan birçok seçimde Adeemsa Istaanbuliin alatti Raashiyaan marii hanga ammaatti gaggeeffame keessaa baatee jirti. Bu'aan barbaadamu hin argamne. Kanaaf adeemsa haaraa kana irraa bu'aan argame hin jiru. Yuukireen adeemsa kana keessatti hammatamuu akka qabdu hin shakkisiisu. Waraanni kun marii waliitiin xumuramuu qaba.
Hoogganaan Raashiyaa Vilaadimir Puutiin akka jedhanitti haga ammaatti mariin addatti gaggeeffame hin jiru.
В телефонном разговоре, кстати говоря.
Haasaa bilbilaa fi walgahii Riyaad keessatti taasifame irratti dhimmoota rakkoo Yuukireen waliin walqabatanii tuquun keenya hin oolu. Haa ta'u malee hundee isaatiin irratti hin hirmaanne akkatti dhiyaannu qofaa walii galle. Kana jechuun hirmaannaa biyyoota Awurooppaa diduun akka hin jirre beekamaadha.
Gama biraatiin immoo Awurooppaa keessatti Yuukireen wiixata kaleessaa waggaa sadaffaa waraana hamaan itti jalqabamee fi gaddisiisaa ta'e kabajje fakkiin Paariis keessatti beekaman masaraan ifa halluu alaabaa Yuukireeniin faayamtee jirti.
yuunaayitid isteetsi keessatti baasiin maallaqaa kan mootummaa federaalaa dhorkamuun industirii qonnaa yuunaayitid isteetsi irratti dhiibbaa geessisaa jedha gabaasni keen faarabaa sagalee ameerikaaf erge mitukku fiqaadu dhiyeessa.
Andii Hachi Wiskansanitti hojii qonnaa irratti bobba'ee kan jiru kan kutaan Wiskansan hedduu ittiin beekamtu qonnaa horsiisa horii hojjeta. Saawwaa fi chiiziin dhugumatti kan kutaa biyya kanaa ijaaranii fi ammayyuu irra guddeessaan warra dinagdee keenyaaf murteessaa ta'an hanga doolaara biiliyoona 45 fi 46 dinagdee kutaa biyya kanaa irratti dhiibbaa ni qabaata. Maddi galii murteessaan haacha chiizii akkasitti mummuramee haala kanaan taa'eerraati. Osoo hin gurguriin gara waggaa tokko akkasitti taa'a. Haala kanaan yommuu turu dhandhama mi'aawaa qabaachaa dhufa. Oomishtoota chiizii Awurooppaa warra mootummaan deeggaraman waliin dorgomuuf haacha fooyyessuu fi babal'isuu barbaada. Dorgomaa ta'uudhaaf dhaabbilee uummataarraa mootummaarraa deeggarsa nu barbaachisa. Haacha maallaqa deeggarsaa barbaachaaf gara ejensii eegumsa qabeenya uumamaa kan ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets deemuu isaa dubbata.
we applied for and were awarded uh, federal funding.
Deeggarsa kanaaf gaafanne mootummaan federaalaa karaa eejensii eegumsa qabeenya uumamaa maallaqa nuuf kenneera. Maallaqni kunis doolaara miiliyoona tokkoo ol yommuu ta'u piroojeekticha dhibbeentaa 25 uwwisa jechuudha. Haachi mana saawwan keessa galan itti nyaatanii fi aannan oomishuun chiizii qopheessuuf akka itti tolutti kan oolu ijaaruuf baasii doolaara 50,000 kan baaseeru kana caalaa fooyyessuuf ijaaruuf qophiitti kan ture ji'a amajjii darbe kana fandiin maallaqa piroojeektii kanaa kan federaalaa karaa ministeera qonnaa yuunaayitid isteetsi kennamuuf ture dhaabbachuu isaa kan isa beeksifame.
We've not started construction. And Ijaarsa hin jalqabne kunis hangi fandii maallaqaa waadaa nuuf galame nuuf kennamuu isaa hanga mirkaneeffannutti hin goonu.
We're not getting paid.
Nuuf kaffalamaas hin jiru yookaan hojiiwwan hojjenneefis nuuf hin kaffalamne. Jootoo Maaldiil daayirektara olaanaa dhaabbata galteewwan aannanii walta'iinsa Giraaziin isa fandii maallaqaa piroojeektoota ministeera qonnaa Yuunaayitid Isteets garaagaraa irratti hirkatee jiruuti.
We understand, you know, the objectives of the administration.
kaayyoo bulchiinsichaa ni hubanna akkasumas sirna kana keessatti karaa kamiin iyyuu seeraan ala fayyadamuun akka hin jirre mirkaneessuudha bu'aa hin eegamne akka hin taane ni abdanna sababiin isaas dhugumatti waan bulchiinsichi ilaalaa jirutti walii ni galla Uncertainty is the biggest risk.
waan dhufu mirkaneeffachuu dhabuun dameelee dhiyeessitoota qonnaa hundaaf balaa guddaadha Andrew Stevens yuunivarsiitii Wiskansanitti barsiisaa qonnaa fi Applied Econometricsiiti. Akka inni jedhutti fandii maallaqaa kun irra deebiin gadhiifamuu osoo jalqabeeyyuu qonnaan bultoonni gara fuula duraatti maallaqni isaanii deebi'uu isaaf yaadda'uu jechuun ibsa.
The uncertainty of these federal freezes. is- Dhorkiin fandii maallaqaa federaalarraa argamu mirkanaa'uu dhabuun dhugumatti akkaataa qonnaan bultoonni murtootti kennan jijjiiruuf waan jiruuf wantoota kanaan dura akka salphaatti ilaalaman gaaffii keessa galcha. bulchiinsa tiraampin ministeera qonnaa yuunaayitid isteetsi ta'uun muudamni ishee kan mirkanaa'eef biruuk rooliins ibsa ishee jalqabaa oduu gabaasotaaf kenniteen hojiiwwan dursa kennitee hojjettu keessaa dhimmi fandiiwwan federaalaa dhorkaman tokko ta'uu dubbatteetti.
Qonnaan bultoonni kaffaltii waadaa galameef eegaa jiran jiraannaan ni kennamaaf.
Yeroo muraasaaf dhaabnee ni eegna. Qonnaan bulaan aandii achi fandiin maallaqa federaalaa irraa yeroo gabaabaatti ni gadhiifama abdii jedhu qaba. Hin ta'u taanaan garuu ijaaruu hin dandeenyu. Fandiin maallaqa piroojektoota ministeera qonnaa yuunaayitid isteetsi irraa gadhiifamu harkifachuu cinaatti garuu yuunaayitid isteetsi galii qonnaa irraa argattu kan bara 2025 isa bara 2024 irra dhibbeentaa 30 dabaluu danda'a jala gabaasni keen farabaaf sagalee ameerikaaf ergeeru.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
amma dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata oromooti. dilbata darbe fiilmiin afaan oromoo abbaa malkaa jedhamu galma tiyaatira biyyoolessaa itiyoophiyaatti eebbifamee jira. gosa faamilii diraamaa jedhuun kan qindaa'e fiilmiin kun seenaa maatii tokkoo kan bara 1970 keessa naannoo oromiyaa keessa jiraataa turan kan agarsiisudha jedha habtee baqqalee hojii fiilmii kanaarratti kan hirmaate. daawwattoota fiilmii afaan oromoo galma guutuun daawwatan simannaa oromoof amma siniimaa oromoof amma abdiin jiraa yoo jedhan taatonni hojii fiilmii kanaarratti hirmaatanis milkaa'ina himaniiru. fiilmii abbaa malkaa kadheessa leencoo fiqiruu qabiyyeewwaniif qulqullinni fiilmii afaan oromoo fooyyessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira galmoo daawit kanarratti waan qindeesse qabaa kunoo.
Maqaan koo Dibaabee Magarsaan jedhama. Abbaa Malkaa keessatti immoo taatee dursituu taphadhe achi keessaa warra durbaa keessaa jechuudha shamarran keessaa. Ilma koo.
jilba kee gatteen deeme.
Maqaan koo Qananiis Obboqaa jedhama. Fiilmii Abbaa Malkaa irratti immoo Taatoo Dursaa yookaan maqaa kaaraakterii Malkaa jedhamuudhaan kan taphadhe.
Abbaa Malkaa fiilmii afaan Oromoo garee barattootaa fi barsiisota akaadamii abbaa lataatiin dhiyaatedha. Dilbata darbe bakka daawwattoonni danuun argamanitti kan eebbifame daawwiif dhiyaate fiilmiin kun sinimaa afaan Oromoo keessatti waan hedduu kan fooyyessedha jedha. Barreessuun kan irratti hirmaate barsiisaa Habtee Baqqalee.
Wanti adda isa taasisu tokko ogeessota muuxannoo gahaa fi hubannoo gahaa qabaniin qophaa'e isaan alatti hirmaattonni fiilmii kanaa namoota dhibbaa olidha. Kun fiilmii afaan Oromoo keessatti isa jalqabaa taasisa. Qulqullinni isaas immoo wantoota hundumaan amma nuu danda'ametti wanta jenereeshinii keenya kana madaaluu fi isa duukaas immoo deema kan jennudha. Isoo kanaan xiqqoo adda ta'a jedhee yaada. already afoola folkloorii hawaasa keenya irratti kan xiyyeeffatedha. So istooriiwwan adda addaa keessatti hin ka'u. Yoomessi isaa bara 1970moota keessadha. Bakki isaa ispeesikaalii gara wancii kanatti waraabbisaa taasisne garuu wantoota achi fakkeessan yookiin immoo achi ta'uu isaanii kan eeruu nu laatan fiilmii irratti hin jiru.
Qananii Sobbooqaa fiilmii kana gubbaatti taatoo hangafaa gama dhiiraatiin Dibaabee Magarsaas gama shamarraniitiin fiilmii kana irratti hirmaatan.
Fiilmiin Abbaa Malkaa anaan gara addunyaa aartiitti reefuu waan na fidedha. Malee kanaan dura aartii keessa hin turre dheessuu nan danda'a. Dadhabbii nuti achi keessatti dadhabne milkoomina nuuf fide. biiluu kufuu koo'uu bu'aa biilee jiran hundumtiyyuu fiilmi abbaa malkaa akka bareechu godhe malee akka nu dadhabsiisan jiru. Ana dabalatee kiruun abbaa malkaa keessa ture hundumtiyyuu guyyaa tokko dadhabee jedhee dubbatee hin beeku.
Barattuu abbaa lataa aktiinga akaadaamiin ture asuma irraa kan inni fiilmii kana hojjedhe yeroo dheeraadhaafidha kan inni asii baanee iddoo biraatti hojjetaa ture garuu yeroo bareedaa qabna ture ispiriitiin nu gidduu ture kiruun achi keessa turan kiruu baay'ee ariifidha nuuf iyyuu akka yeroo jalqabaan turre muuxannoo waliif hiraa akkas akkasiidha namoota achi keessa turanis namoota ciccimoo waan turaniif qaala gammachuu haala namatti toluun xumurre.
Gaartee Oromoo ta'ellee chaalenjii wanta hin dhabne hin jiru garuu chaalenjii himuu irra chaalenjicha sana cabsanii dhufan immoo milkaa'inaan kana hojjenne jedhanii uummata gammachiisuun immoo danqaawwan nuti darbine sanaaf dhimma guddaa goone akka nuti naasofne nu taasisa.
Fiilmi Abbaa Malkaa dilbata darbe galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti eebbifamee agarsiifames daawwattoonni danuun irratti argamanii galmis guutee jira. Barsiisaa Abtee Baqqalee kanatti danuu gammanne jedha.
Nama tokkoon dheebuu artiiti lammaffaa kaayyoo mana barumsichaa fi manni barumsaa kunis immoo hawaasa keenya bira karaa toora sooshaal miidiyaatiin hawaasa bira qaqqabaa ture. Hojiin keenya hojiin barattoonni keenya hojjetanii wantoota nuti hojjennu piroofaayiliin keenya kanaan dura hawaasa biratti fudhatummaa waan argateef daawwataan illee nu amanee dhufe. Nu amanee dhufe akkuma argite galmi guutee ibin walakkaan ofirra deebi'anii sokkan. iddoon galmii nuti qabnuu fi haalli namootni itti dhufanii humnaa ol waan ta'eef jechuudha.
Qulqullina akkasitiin kan hojjetamu fiilmiin afaan Oromoo muraasadha. Garuu akkasitiin yeroo uummata bira gahu uummata kanaaf mala wanti kun baay'ee namatti tola ture miirri isaas miira baay'ee gammachuudha namoota as turan irraas miira babbareedaan argaa ture wanta baay'eedha kan isaan fiidbaakii isaanii nu kennaa turan wanta baay'ee namatti tolu ture.
Namni akka kanatti gaafa dhufe ilaalu baay'ee gammadeera. kana booda fiilmiilee hojjetamanii fiilmiilee bifaman irratti akkuma ammaa mooraalii yoo taatan amilee nama alaattuu hedduu nama jabeessu bateef amileen keessan hojjettootaa fi artistoota Oromoo biraa ammallee dhibamiin uummata Oromoon jala.
Wabii kabbadaa eebba fiilmii kan gubbaatti isaa arge waa'ee abbaa malkaa akkas jedha.
walumaa gala waan haaraadhaan guutee jechuu dandeenya. Waan haaraa jechuu caalaa jechuudha. Waan haaraa maaltu keessa jechuu caalaa walumaa gala fiilmichi wantoota haaraadhaan guute. Daawwattoonni illee waan komii kana dura hin beektu beekamaadha. Kana dura fiilmii afaan Oromoo daawwataan hin jiru. Namni galma seenee daawwatu hin jiru. Waan akkasiidha yeroo hedduu komii akkasii ka'a. Garuu yoo itti dhimmanii hojjetan cabsanii akkuma nuun kana dura jennu waan mi'aa waan dhamdhama foolii gaarii fageenya irraa nama harkisuu danda'u yoo hojjetan akkuma nuun agaa irraa agarre sadarkaa itti oodeensiin yookaan daawwataan bakka taa'u dhabee dhaabbatee fiilmii ilaalu rageenyee jechuudha finfinneetti sanuu hiriira galma kana seenuuf daandii irra ture ija kaameeraa keessanii bu'ee dhadheen yaada walumaa galatti daawwataanis fiilmichis wantoota hundumtuu waan haaraa argineera.
Milkina fiilmii Abbaa Malkaatiif Akaadamiin Abbaa Lataa ogeeyyii horachuudhaan hojii boonsaa hojjetee kan jedhan qopheessitoonni fiilmii kanii ammas ogeeyyii aartii Oromoo kan eegalte tarkaanfachiisuu jedhan as baasaa sinimaa afaan Oromoo guddisuudhaa fi xiyyeeffanneerraa jedhu. Dargaggoo Leencoo Fiqiruu Qanaa hundeessaa Akaadamii Abbaa Lataa akkasumas immoo fiilmii Abbaa Malkaa kan qopheessee dhiyeesse isadha.
Gara fuulduraattis kaayyoo keenya kanumaadha jechuudha. Ijoollee hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kennaa, hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kennaa. Zan namoota barateen addunyaan fiilmii industirii afaan Oromoo akka guutuudha kaayyoon keenya. Nama dhuunfaadhaan eegallee yoo nageenye irraa imagine without any sponsor kan muuvii kana hojjenne mana barumsaa kana asiin geenye rakkoon qabu nuun warra sababa himatee hojii dhaabu miti garuu kana booddee qaamoleen mootummaa miti mootummaa hayyoonni abbootii qabeenyaa yoo nu cina dhaabatanii na amanaa fiilmii afaan oromoo gaanfa afrikaatti guddaa gochuu dandeenya.
qindeessitoonni akka jedhanitti fiilmiin abbaa malkaa sagantaadhaan guutuu biyyaa fi bakkeewwan filatamootti armaan duuba kan agarsiifamu ta'a. gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa yuutuubii fi feesbuukii irratti nu hordofuu dandeessu. Watsaappii irratti illee suur sagalee akkasumas sagalee erguudhaan nuuf dhiisuu dandeessan lakkoofsi watsaappii keenyaa lama duwwaa lama afur tokko lama tokko tokko afur afur. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayilu kan isin keessummeessi an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.